ọ̀rọ̀ burúkú tóun tẹ̀rín my correct people muna gather muna come hear nonsense from olórí Tobi mouth yes o better certified nonsense from Tobi Philip mouth when he dey go tell Kabiyesi dey advise Kabiyesi Ooni of Ife say make Kabiyesi comot Naomi for im mind make Kabiyesi go bring will come say she go dey take care of tadenikawo oh my correct people no be small thing dey happen o no be small thing dey happen but more na like and subscribe to this channel eh before we go dive into the matter no be small thing dey happen o so she still dey jealous as she dey like that so she still dey jealousy jealousy wan kpai this queen and if naomi matter never do this, people one thing eh dem no go calm down na olori tobi children e twins na eh, we dey hear say dem dey talk say make e come go do dna on top make e come go do dna on top before baba go accept the children as im e own now she's saying that eh, make naomi no enter the palace o oh. make naomi no ever enter the palace say if na because of tade make ooni of ife go collect adenika will come im go do wetin she go train she go take care of tadenikawo she go raise tadenikawo why tadenikawo mama don kpai no i'm trying to understand uh, olori tobi make it make sense sasambele uh, eh, tadenikawo mama she don kpai wey you wan begin dey take the place of tadenikawo mama at this time because of jealousy how sure say if that pikin enter that palace dem no go kpai am how sure say if that pikin enter that palace to stay dem no go kpai am it is very dangerous and queen naomi know na why she just sit down at home jejely quietly dey protect herself dey protect her pikin yes she just dey her home quietly They protect herself They protect her, her her golden boy but they say no anything we go make tade come uh, queen naomi come the palace make she not use tade take do example una feel say kabiyesi go just let go of olori naomi like that do you people think that kabiyesi will just let go of queen naomi like that una know what queen naomi beat to kabiyesi ha kings normally na pipo wey dem suppose marry suppose be virgin yes so people wey be v so those young shekers wey be v nine kings dey marry right from time no be aloku no be the one wey be say dem don born all their children finish the one wey be say dem don dem don tire dem don knack dem don comot from one husband house no be all those ones na kabiyesi suppose dey with because they say those ones will be visa like queen naomi that they give the king them longevity they feel they make them they grow older yes you go fit make them they grow older wiser and smarter yes Now then you go see king go be say you go dey hear hundred years old the man dey sam sam he dey sanko for there nothing they happen e no dey shake dey say v dey contribute to am all those girls wey be v so dem dey contribute to am and na why one of the reason wey be say uh, kabiyesi and queen naomi e be like say dem get covenant e be like say e get wetin tie dem because eh make we no lie we were all aware say na kabiyesi na him gbori wole for naomi body the first man naomi no get pikin for outside before naomi no get man no be say dey totori am before na kabiyesi be the man wey open the gateway which we all know na kabiyesi be the man wey shook head wey open the gateway of naomi lalaland yes So Naomi and Kabiesi don't get covenants. But the queens no one hear. The queens no one use ear hear am. The one that is surprising us now, eh? Na be Toby Phillips character. They say may you do DNA Toby Phillips. Your DNA you abandon and be cry for Queen Naomi matter. you completely abandoned your own wahala but you dey fight make another person no enter Me dem no come comot you for your seat Me dem no come this one me baba no go change mind make baba no go this one make baba no go do that one ah uh ah -uh. eh the fireball left for me eh Queen Naomi do don tire she doesn't want to come back to that place anymore but does she have a choice she's the mother of the prince Yes. The first prince, for that matter. Does she have a choice? Kabiyesi sef na they use that pikin eh they enter Naomi wella. As Naomi a woman wey no dey like problem and dem seen it, they want to use it against her. All this while Naomi has fought all these while both the ones wey go do juju both the ones wey dey fly for night The ones wey dey fly for daytime every single one of them. every single one of them. na this toby phillips so one minute she say you know i remember one time when she say ah na queen naomi be a role model na this she was just looking for ways to get close to naomi she was looking for ways to na she be get close to your enemy and destroy your enemy she was looking for a way to get close to Naomi. But thank God, Naomi give all Oni wives chance. Una no say Naomi and the that first first Oni wife where we don't marry that Dubai prince. Eh, what's it be her name? <tsk> That first first woman. She she there was a time she was literally fighting for Naomi. Yes, that one Naomi they they, they talk they communicate. So that wouldn't have been a problem for Naomi. But Naomi smelled the rat. He says and said, This one not be personal. Oh. This one a demon. This one a demon. This one a evil. If this one near me, if he destroy what I don't use all my life, they work for. And that is what is happening right now. You want to get close to somebody just because you want to destroy their life. Who does that? Who does that? Is that not a witchcraft character? E get witchcraft character way pass that one. Anyways, guys, na so the matter be oh, na so the matter be. is shown now. Mo say carry Tadeneka will come where for who to train. is shown her very well. Anyways, na so the matter be oh, my lovely people. Make una not forget to like and subscribe to this Twitch channel. Do not forget to like and subscribe. We're going to see you in our next video, guys. Bye.